ni radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru ya mu gitondo ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye venuste nshimiyimana duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika azakira kuwa gatatu w'icyumweru gitaha muri white house ingoro y'umukuru w'igihugu perezida watowe donald trump bazahura isaa tanu za mu gitondo ni mu gihe donald trump yitegura gusubira ku butegetsi nyuma yo gutsinda amatora yabaye mu cyumweru gishize ku itariki ya gatanu uwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko y'amerika nancy pelosi yavuze ko perezida joe biden ari we watumye visi perezida kamara harris atsindwa amatora mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru the new york times pelosi yavuze ko kamara harris yari afite amahirwe yo gutsinda iyo perezida joe biden atangaza kare ko aretse kwiyamamaza yongeyeho ko bari biteguye ko ishyaka rizahitamo uzarihagararira binyuze mu matora ariko perezida biden akaba yarabiburijemo kubera ko nyuma y'isaha imwe gusa akimara kubivamo yatangaje ko ashyigikiye kamara harishe umwe mu byegera bya perezida trump yavuze ko ubutegetsi bushya bw'amerika buzashyira imbaraga mu gushaka ko amahoro yagaruka muri ukraine kurusha gushyigikira icyo gihugu gusubirana ubutaka cyatakaje mu kiganiro brian lanza wakoraga mu itsinda ryamamazaga donald trump yabwiye televiziyo y'ubwongereza BBC ko ubutegetsi bushya buzasaba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kugaragaza uko abona intambara yarangira nta kuruhanya ati perezida Zelensky naza mu biganiro akavuga ko amahoro yagaruka ari uko asubiranye intara ya Crimea azaba atweretse ko adashyira mu gaciro kuko iby'intara ya Crimea byararangiye mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari dukomereze ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo umunyarwanda warokotse isenywa ry'inkambi ya kibeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itanu afite imyaka ibiri arashakisha umuryango atigeze amenya nsabimana jean marie vianney yatowe na nyakwigendera mukandanga janvier wakoraga mu ishyirahamwe save the children natuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa kibeho umumama wari warantoye yagezeho yitaba imana nkiri mutoya ntarabasha kuba namuganiriza ariko nabashije kuganiriza abo abari basigaye bambwira yuko we ngo yantoye mu nkambi ngo bari gusenya inkambi igihe abantu bahungaga bari kwirukanka nyine ariko mama nkumva amakuru y'uko we ngo n'ubundi yari asanzwe akora muri save de children yego aza kuntora anjyana mu rugo iwe noneho yari afite umugabo kuko mu rugo we n'ubundi ntabwo we n'umugabo we bari barigeze babyara noneho ubwo wanjyana yavuga ati nanjye uyu nguyu uti nzamurira ati dore mutuye hano ruguru ntabwo nzi ababyeyi be sinzi n'aho baturukaga sinzi n'iwabo aho baje baturuka sinanababonye ati gusa musanze ari umwana uri aha ngaha nabo ntibamama amakuru ahagije cyane ubwo ngubwo niko kungeza mu rugo we n'umugabo we n'abandi baturanyi niko kureba bagereranya imyaka banyandikira ko navutse icyenda gatatu bagumye kubana nkiri umwana mutoya cyane urumva nari ndi mu myaka ibiri tuza kugumana tuza no kuva aho za kibeho bamwimura gukora za gikongoro turahaba ndakura ngeze mu wa mbere pirimeri igihe cyo gutangira nibwo yaje kwitaba imana
komera uwo mu samaritani w'ingeso nziza wakureze yitwa nde bamwitaga mukandanga janvier wigeze wumva avuga agace akeka ko ushobora kuba ukomokamo bitewe n'aho yagukuye niba ariho hari hakambitse abantu baturuka muri komini iyi n'iyi ayo makuru maze kugera mu myaka makumyabiri n'ingahe nangiye kubera ikiniga mporana n'ubundi cyo kumva ndi jyenyine gutya muri iki gihugu nkibamo nta kina ntahongira nkomoka nashatse kuguma kujya nganira n'abantu bakuru twari duturanye n'abari inshuti na janvier baganiye barambwira uti ati rero wowe ko umuntu yamenya aho ukomoka ati kereka nabura ati hariya hari impunzi nyinshi hari izabo mu bugesera hari izatutse za kibuye hari abantu benshi atari ku wowe ibyago twagize ati ntabwo twagize amahirwe yo kuba twamenya ahantu wowe mwari muti kuko janvier yagutoye n'ubundi mugira abantu bari kwirukanka abandi bapfuye abandi impinja ziri aho ngaho impinja zaguye aho tagutora gutyo uruhinja ngo uri aho ngaho ngo uri umwana muto ngo wabuze aho ujya uri kurira inkuru ya jean marie vianney nsabimana mwumva ku buryo burambuye mu kiganiro agasaro kaburaga isa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu riratangaza ko hafi mirongo irindwi ku ijana by'abamaze guhitanwa n'intambara yo muri gaza ari abagore n'abana uyu muryango muri raporo wasohoye kuri uyu wa gatanu wamaganye icyo wise ihonyorwa nkana ry'amahanga amahame remezo y'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi temisitokure mutijima iyi mibare ya loni yerekeye amezi arindwi ya mbere y'intambara ishyamiranyije isiraheli n'umutwe wa hamasi mu muhora wa gaza intambara imaze umwaka urengaho ukwezi umubare w'abantu bishwe basaga ibihumbi umunani muri aya mezi arindwi niwo wagenzuwe n'ibiro bya loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu uwo mubare ni mutoya cyane ku bihumbi mirongo ine na bitatu bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri palestina ko aribo bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose cumi n'atatu imaze ariko uko loni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe birahuza n'ibyemezwa na palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji mirongo itatu n'abiri iri shami rya loni rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi aya arimo iryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza bwana volker turk umukuru w'ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu yagize ati ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogamye kandi ni ngombwa ko hagati aho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabungwabungwa isiraheli ntiyahise igira icyo isubiza ku myanzuro y'iyi raporo igisirikare cya isiraheli cyatangiye ibitero byacyo cyihimura ku bitero by'iya karindwi y'ukwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu byagabwe n'abarwanyi ba hamasi bigahitana abantu igihumbi na magana abiri mu majyepfo ya isiraheli aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga magana abiri na mirongo itanu icyo gisirikare kivuga ko mu ntambara yacyo cyitwararika ku buryo kidahungabanya abasivili muri gaza kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa hamasi ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili ku ruhande rwawo umutwe wa hamasi wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro nk'uburyo bwo kwikingira raporo yerekana ko abagenzuzi ba loni basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka mirongo cyenda n'irindwi y'amavuko bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na mirongo ine na kane ku ijana by'abishwe aho bari bafite kuva ku myaka itanu kugeza ku icyenda aribo benshi bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka icumi na cumi n'ine nyuma hakaza abafite kugeza ku myaka ine uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya mirongo inani n'umunani ku ijana abantu bagera kuri batanu cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe ibyo Loni ikavuga ko byerekana ko igisirikare cya Isiraheli kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye by'imitwe yitwaje intwaro y'abanyapalestina urakoze temisitokure mutijima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza inshuti bakunzi bakadasohoka mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera umeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye by'uyu mubumbe dutuye uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ndikaremera patrick mbahaye ikaze mu rwanda ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko usanga umubare munini w'urubyiruko usanga nta kazi bagira nk'uko bigaragara muri raporo ku bijyanye n'umurimo mu Rwanda Labour Force Survey y'ikigo cy'igihugu cyibarurisha imibare y'igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane yagaragaje ko ubushomeri mu rubyiruko bari ku kigero cya makumyabiri ku ijana ibi bikaba kandi bigira ingaruka zikomeye ku iterambere ry'imibereho n'ubukungu by'igihugu u rwanda ruri gukora iyo bwabaga kugira ngo ubushomeri n'ibindi bibazo byugarije urubyiruko bigabanyuke binyuze mu bikorwa bitandukanye bigamije kurushaho kwigobotora ubushomeri bimwe muri ibyo bikorwa bitandukanye birimo gukorwa harimo gushyiraho urwego rw'abikorera bato rugamije kubateza imbere muri psf imishinga ifasha urubyiruko kubona igishoro urugero nka bdf ikigega gitera inkunga imishinga y'iterambere aho leta yemerera kwishingira urubyiruko mirongo irindwi na gatanu ku ijana narwo rukishakira makumyabiri na gatanu ku ijana abasigaye hari kandi icyitwa hanga pitch fest ya mini ict cyangwa se minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo bakaba bafasha urubyiruko rufite imishinga mu ikoranabuhanga kubona igishoro hari n'izindi porogaramu kandi zifasha urubyiruko kubona amahirwe agiye atandukanye kugira ngo babe bakigohotora ikibazo cy'ubushomeri nubwo hari gahunda zitandukanye ndetse n'imishinga inyuranye igamije guteza imbere urubyiruko kugira ngo bafashe kwikura mu kibazo cy'ubushomeri haracyagaragara umubare munini w'urubyiruko usanga bugarijwe n'ubushomeri ugasanga ntacyo bakora akaba yahirika umwaka ndetse n'undi ugataha akiri aho ngaho muri ubwo bushomeri kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza izindi mpamvu zigiye zitandukanye zituma ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko gikomeza kuba ingutu ndetse kandi no kubasha kumenya icyo ababishinzwe bivugaho mu nyemerere nakire mugenzi wanjye manishimwe noel atugezeho inkuru irambuye muri iki gihe urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane muri raporo y'ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'ibarurishamibare iheruka gushyirwa ahagaragara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu igaragaza ko mu rwanda igipimo cy'ubushomeri muri rusange mu gihugu kiri kuri makumyabiri ku ijana ariko igiteye impungenge kikaba ari uko mu cyiciro cy'urubyiruko abafatwa nk'abafite imbaraga zo gukora ariho higanje ubushomeri ku gipimo kiri hejuru kuko mu rubyiruko rufite kuva ku myaka cumi n'itandatu kugeza kuri mirongo itatu abagera kuri makumyabiri n'umwe ku ijana ari abashomeri ni ibihuzwa no kutagira ubumenyi buhagije bijyanye n'akazi bakabaye bakoramo kubura uburambe no kutabasha guhangana ku isoko ry'umurimo ku bari muri iyo myaka n'izindi mpamvu zirimo n'izishingira ku myumvire y'abumva hari akazi runaka batakora cyangwa abategereza akajyanye n'ibyo bize ntibumvishe yuko umuntu kubera ko wize akazi uzakora nako kwicara mu biro ushobora kuzagategereza ukazarinda ugeze imyaka ya pansiyo umuntu atakabonye ni mu gihe mu rwanda ibarura rusange ry'abaturage riheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ryerekana ko mirongo itandatu na gatanu ku ijana by'abanyarwanda ari abafite imyaka iri munsi ya mirongo itatu ni ukuvuga ko ari abana n'urubyiruko aba ni bamwe mu rubyiruko rudafite akazi rwo mu burasirazuba bw'u rwanda twaganiriye rwiganjemo abarangije amashuri yisumbuye na kaminuza rugaragaza ko ubushomeri ari ikibazo gihangayikishije urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane saa rero nka leta ko yadutera inkunga tugashaka imirimo usanga abantu bakuru nibo bari mu mirimo cyane hakabaye umunyamakuru naba n'umwarimu n'ibindi bintu bitandukanye none ubu uri gukora iki ubu ngubu ndi mu rugo nyine urangije segonderi eh narangije ufite akazi oya ntako bimeze bitese ubu ngubu nyine ni ugukora ibiraka byo kwigisha abanyeshuri bavuye ku ishuri warangije segonderi ryari bibiri na makumyabiri na rimwe
ufite akazi
nari nize titisi ariko niga kwigisha siyansi n'imibare ubu turacyategereje baje neza Theogene ni umusore w'inyarubuye warangije kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu bijyanye n'ibarurishamibare mu bukungu ariko ntiyahise abona akazi kajyanye n'ibyo yize kugeza ubu kuko ubu akora mu burezi ni umwarimu mu mashuri yisumbuye nari nize muri statistics applied to economy nagiye mu kazi ariko ntabwo nagiye mu kajyanye n'ibyo nize ariko ndabizi yuko iyo umuntu ari gukora ibi atajyanye na ushobora aba yarakurikiye nayo ni uburyo bwa employment mu gihe yari ategereje kubona akazi baje neza avuga ko atigeze agira akazi ako ariko kose asuzugura ahubwo byabaye ngombwa ko agenda akora n'akafatwa nk'agaciriritse urubyiruko haza nk'amahirwe yo gukora ikintu runaka niba ari kubarura abaturage wenda muri gahunda z'abatishoboye tukajyamo niba ari gufata amakuru tukajyayo n'ibindi bikorwa biba byateganyijwe na leta kuba umuntu yarize megi yarize hegi eh, nko kuba nanjye narize ibyo nababwiye ntago tageti ari uko tuvuga ngo nibyo umuntu agomba gukora byonyine ahubwo i- icyo ashoboye gukora cyangwa se amahirwe aje akajyana nayo atitaye ku icyo yize kuko twese tugiye gukora ibyo umuntu aba yarigiye yarize ntago- ntago byakunda ubushakashatsi bw'ikigo cy'ibarurishamibare mu rwanda bugaragaza ko uko urwego rw'amashuri rugenda rwiyongera mu rubyiruko ari nako ubushomeri bwiyongera kuko ubu hafi mirongo ine ku ijana by'abarangije amashuri yisumbuye na mirongo itatu na kabiri ku ijana by'abarangije kaminuza bari mu bushomeri mu gihugu hose muri iki kiganiro twaganiriye n'umwe mu bari mu nzego zishinzwe urubyiruko maze uwimana oreri uhagarariye urubyiruko rwo mu karere ka kirehe avuga ko ikibazo cy'imyumvire kiri mu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko anakomoza ku cyo rukwiye gukora mu kuburwanya mu bushomeri bw'aba- bw'urubyiruko ikibazo cy'imyumvire nacyo kibifitemo uruhare nubwo n'iyo mirimo atari myinshi ariko na mike ihari ntabwo urwo rubyiruko rwose ruyisangamo ngo rwemere kuyikora ni iki gikorwa rero kugira ngo urubyiruko noneho rugenda rwisanga mu kazi runaka cyangwa iyo myumvire ihinduke ku kwitabira umurimo icya mbere ni ubukangurambaga umuntu wese w'urubyiruko by'umwihariko akwiriye kugira imyumvire yo ku rwego rwo kumva yuko mu gihe imirimo yo ashaka ko imu- imubeshaho itaraboneka akwiriye gukora iyindi mirimo ihari kugira ngo byibuze abone iby'ibanze ntabe wa mujene ushobora kwiyandarika kugira ngo abeho ntabe wa mujene ushobora kwiba kugira ngo abeho ntabe wa mujene uzasabiriza kandi mu by'ukuri afite imbaraga afite n'amaboko n'iyo mirimo yitwa ko iciriritse ihari Ah, icya kabiri ni ugushishikariza urubyiruko cyane cyane kwitabira kwiga imyuga ishobora kuboneka ishobora kuboneka hafi by'umwihariko bakareba akarere barimo kuko ashobora kurangiza kaminuza ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo yize hari n'abo dufite b'ingeri ashobora kujya no guhangana ku isoko ry'umurimo ntacemo mu kizamini ntibikunde none se uwo muntu azapfa ngo nuko atabonye akazi k'ibyo yize birashoboka yuko umukobwa ashobora kwiga hariya akiga gusuka akiga kogosha akiga ubwubatsi akaba arimo kubikora mu gihe ibyo yize bitarimo gukunda umurimo n'utunze umuntu umurimo n'utamukojeje isoni umurimo wose umuntu yagiyemo akawunoza umuhinzi arabikora akabinoza akaba intangarugero agashimwa umucuruzi ni uko n'umuntu ukora amasuku barahari aba amaze kuba egisipati ku buryo umuntu avuga ngo isuku iwanjye izakorwa na kanaka kubera uburyo abikora kandi bikamuhesha ishema ni mu gihe ku rundi ruhande urubyiruko rudafite akazi narwo hari icyo rusaba leta n'imiryango ikorana nayo mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri urubyiruko iyo rubonye igishoro nicyo cya mbere nyine gituma umuntu agira motivasiyo yo gukora Icyo- icyakorwa batume- batugezeho amakuru nta makuru tubona ahubwo byibuze umuntu agerageze n'amahirwe ye leta yashyira imbaraga mu guhangira imirimo urubyiruko bakabatera inkunga abafite ibyo bakora bakatera inkunga n'abadafite imirimo bagashaka uburyo nyine yaboneka minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi dr utuma twishima jeanepo abdala atangaza ko hari ingamba leta y'u rwanda yafashe zigamije gufasha urubyiruko kuva mu bushomeri Eh, nubwo mu by'ukuri abanyarwanda b'urubyiruko abenshi badafite akazi ariko na leta dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye turi muri gahunda yo gushaka uburyo twahangira umurimo urubyiruko muri gahunda zitandukanye murabizi nko muri minisiteri y'urubyiruko tugiramo youth connect awards aho dusaba urubyiruko rufite imishinga igitangira tukabongerera eh, kimwe mu bintu bishobora kubafasha harimo access to finance ndetse dufite na gahunda y'igihe kirekire yo guhanga umurimo eh, youth employment strategy tuzakorana n'izindi nzego zose ku buryo urubyiruko rwaba urwabashije kugera mu ishuri urutarabashije kugera mu ishuri rubona gahunda rwisangamo zarufasha kubona umurimo ibyo rero dufatanyije n'izindi minisiteri harimo na minisiteri y'umurimo mifotra harimo n'izindi nzego zose minisiteri y'ubuhinzi icyo twe turangajwe imbere nacyo gukora ni uko ahabonetse amahirwe hose yo kubona umurimo tuyageza ku rubyiruko nubwo leta igaragaza ko hari ingamba nyinshi ziteganyijwe mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko hari ababona umuti w'iki kibazo wahera ku kuba rwahindura imyumvire ngo kuko akazi muri rusange katabuze ahubwo hari urwanga gukora akazi runaka ngo karasuzuguritse abanga gukora akazi runaka ngo gahemba make kandi barize amashuri menshi ubumenyi buke ku isoko ry'umurimo abanga kujya gukorera ahantu runaka ngo ni mu cyaro n'izindi mpamvu ku rundi ruhande leta nayo ikagira umukoro wo gushyiraho uburyo buhamye ku rubyiruko bwo kubona imirimo hashingiwe ku bumenyi rufite n'imihembere cyangwa umushahara bigahuzwa n'ibiciro biri ku isoko kuko kugeza ubu usanga leta ikoresha abakozi bake ugereranyije n'abakeneye akazi ndetse n'urwego rw'abikorera ugasanga rukoresha abakozi bake kandi ahenshi bagahembwa umushahara muto guverinoma y'u rwanda itangaza ko ifite intego yo kugabanya igipimo cy'ubushomeri kuva kuri makumyabiri ku ijana kiriho ubu kikazaba kiri kuri karindwi ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu nitwa noel manishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
nguko rero dushimiye cyane bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'iburasirazuba bemeye kuganira natwe bakatugaragariza uko ikibazo cy'ubushomeri gihagaze dushimiye kandi cyane n'abaje neza teogene umwe mu rubyiruko rukora ibitandukanye n'ibyo yize aho kugira ngo agume mu bushomeri we yahisemo kuyoboka inzira yo gukora ibyo atigeze yiga mu mashuri ye yisumbuye dushimiye kandi uwitwa uwimana oreriye uhagarariye urubyiruko mu karere ka kirehe we batubwiye ko ikibazo cy'imyumvire kikiri mu bintu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire ese mwe mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kibonerwe umuti urambye nimutwandikira ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no kuri x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe ku ngingo turimo turaganiraho
duherukana ati gisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda ahigira patrick na zahabu nirere nawe abwira alfred ko inda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bite ubu nimukurikire umukino
uwiteka mana nyirizuwe uwiteka himbara habwa icyubahiro habwa ishimwe mana ariko mana ishobora byose ese ma uba azaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa yezu rakaguzwa abantu bo mu isi umva ndi kwibaza uko umwana wacu ibintu bidashira hmm?
azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhiritsi ngo Eh, eh, oya ariko ntabwo yabikora burya abana b'abahungu akenshi intero ba se bateye nabo niyo batera umva nzabanza amutangira akivuka buri munsi nzajya amuha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turajya kwa muganga unuka inzoga
nkaba reka rekeraho da rekeraho nyuma nahembarwa nka kabya kanishakiraga agasamusa dushakamo n'isomero ehe usome gake mukapa ko uramenye ntiwongere gusinda utagwa nk'uko ejo wabirindutse wasinze si wese wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira agahungu kacu gusa urumva hari ikosa nakoze ra erega byari bikwiye ikibazo ariko uzi ko nari imaze imyaka irenga makumyabiri nifuza agahungu wa
ahubwo si kuko atateye tugeri noneho ntabwo kamenya ko mari we we bagahukana
dore ukuntu ugahamagara unjombagura intoki kunda we ariko se wamugani ko kadatera utugira bwitonzi ubu se uhora useka uhora ugenda se sheri nidutaha noneho ureke iriya hene tuyibage dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa buriya ni imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu umva cyatugenda tugenda tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse ana mariya aramwaye aramwaye wumve ngo aramwaye ubu siyo ntigira inama yo kumuharika sinari kuzapfa nsize ubususa umva ye usize ubusase nta mukobwa ufite umukobwa se amaseke umva re se twari kumwe ejo abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na christina muri koperative ibyo birabareba yewe tugende Eh? mu nda yawe uhetsemo icyubaro sha Ahubwo gahise gatera umugeri.
gutwita umuhungu Eh, umva mubwire ntiwibagirwe kubwira muganga ngo akurebere igitsina cy'umwana Nabyibagirwa.
Eh, nubwo tubizi neza ko ari agahungu ariko na muganga agomba gushyira ahantu tuzabyina neza tuzamutse zapamba cyane tanana twirinde mu ngeri zose
pamatata mwiriwe wiriwe nawe Eh, christina we komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye Eh, yego ko ntuzigaburira mbese none nagize ngo uze barabigukorera gusa ko utabona ubasha kumenya izo wahaye n'izo utahaye ariko christina rwose ntukansetse Eh, uretse n'inkoko se wibagiwe ko n'akazu kaza ari nge na zahabu twakwiyubakiye ubu se urabona uburyo kubase zahabu w'umwana ungana utya ari kukishoboza niko ye
ese uko se wamugani yewe narinyuze aha rero ngo nze nkubaze icyatumye utaza muri koperative Mm.
tubaye tugisohokana nibuka ko nta gucira iryera ndavuga nti ntibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu we se ugira ngo ibyiza bibura kidobya byagenze biteze uribuka ko nari nakubajije iby'isambu ya zahabu yasigiwe na mwene mame steri Mm, ukanshakira amakuru yose ku izunguruka turemamo icyizere yego rero nari natumije mukuru wanjye nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize yego mubaze impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wacu esiteri Mm.
ni numva nazahaba bifitemo inyungu Mm.
duhumirize tumwihorere anyemerera ko aza kungeraho none nategereje naherye
ahubwo ubanza niya sambu yamaze kugurwa Ye?
ko njya mu nama ya koperative nasanze abagabo bane rwose ubona ko bihagazeho Eh, bayirimo bayitambagira numva bamwe bavuga ururimi rw'abanyamuhire abandi bavuga nkatwe gatako kugaruka rero nasanze bagiye ariko cya cyapa kiranga ko hagurishwa nta cyarimo ye baba data we tayari ubwo bahaguze Eh, birashoboka kirisiti hmm?
kumva ubu ntibizatwahageza koko ko nkuru nziza ahora atubwira ko ngo ubutaka butakwanditseho atari ubwawe hmm? kandi yabwiyandikishijeho ndakubwiza ukuri ko bitazamuhira amata erega buriya acunze nabi yanabihanirwa Eh, kuko rero ni ihohoterwa akorera zahabu Eh, kumubuza uburenganzira ku mitungo y'iwabo kandi bihanwa n'amategeko Eh, yewe Mm, ngayo ngukorera impamvu ntabashije kuza muri koperative yego nkuru ndabyumva nziza namubuze pe Mm, buriya wabona yakomeje kwinangira Hmm, hmm. ubundi se nka bundi buhe akandagira iwanjye ahaheruka we na data bankatira iki kibanza oya humura araza Hmm.
Eh, Aha.
ukenera ubufasha bwanjye mu kugarura isambu ya zahabu muzamure nta kibazo
Eh, nasoneraga agatinyiko akavuga wowe wagize uruhare mu gutera inda se nkurusha kunywa inzoga Eh, narazinywaga nyine kuko wabaga wazinguriye kandi tukanazisangira ana we ana we inda yawe nkozeho sha Ehehe.
inyota yawe mbujije umugisha mana ishobora ese ubundi kubujije uwuhe mugisha niba muganga avuze ati va ku nzoga umwana atazaza afite ikibazo runaka nk'ubumuga cyangwa ubundi burwayi runaka bukomeye yagize avuga ko abufite igicucu gusa igicucu ni wowe gupima ntabwo warebaga muri ka gateleviziyo baberekeramo ko umwana ameze mu nda nabibonye ariko ariko ariko iki wigeze ubona utuboko twe eh? wigeze utubona ko nubwo umwana yaba ari kwirema usanga afite utuntu tw'utuboko n'utuguru by'ibinini n'umutwe umeze nk'ikibuto cy'avoka ariko byibura ukavuga ati hasigaye amaso no kumera intoki n'amano ibintu nk'ibyo ariko ibyo ufite mu nda njye nabyibona we habe n'aka n'agakiza habe n'aka kangana n'aka gahera kanjye kigeze gashibuka ku bitugu bye we mana we ikintu kidafite amaboko kizaba kiza ku isi kurya
winokira umwana nkuru nzi
Mana ishobora- ndakwiyamye niba utangiye kungira nk'uko wari waragisengereje na mariya ntabwo wifuzaga kubyara umuhungu none wasanze atari we nwite kuki udashima ariko inkuru nziza nagorwa nagorwa mana ndifuza agahungu hakaza urukobwa nakwigerageza hakaza urumuga ntacyo maze kuri iyi si ntacyo ntacyo maze ariko ubundi wowe ubwiwe n'iki kariya amaboko atazamera ko ingingo z'umwana ziba zirema buri munsi igicucu gusa igicucu ni wowe ariko ubwo se ntabwo wabonye ukuntu muganga yabirebye akabanza agakambya agahanga buhoro bimuyobora Mm? utekereza ko yakubwiye kwirinda inzoga se kuko hari izo ateganya kukugurira cyangwa ni uko yabibonye ko uwo mwana utwite afite ikibazo kandi ikindi umwana uri mu nda uko aba ameze ngenda kuzi kuko narabyiboneye ku bwa dorokasa na mariya ajya kwipimisha isi cyane dutahe nkuru nzi ngoro ukuntu neza rubanza urumva se ikibazo ari njyewe cyangwa ikibazo ni wowe utera inda z'amafuti umva gusa nkubwire aho kwicara nkarambya nkakikira urwana rudafite amaboko rugapfa ko byaruta nkava kuri iyi nzu ubundi si bimaze urwana rudafite amaguru rudafite amabere rudafite amaguru nzi gendera ku ruhande sha vayo va mu nzira nkuru nzi kiriya gikamyo kiragugonga urabona ko cyaje cyahoreye nkuru nzi yababa data we ayiwa
ayiwe aha iki gikamyo kibasize amahoro uyu mwana wa mukapakome na nkuru nziza navukana ubumuga se koko azakirwa ate n'ababyeyi be nirere nawe arashyize abwiye bisangwa iby'ise yamukoreye izi nama bisangwa amugiriye se azazikurikiza naho ubutaha
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira icyumweru cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.